Bandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwaramutse inshuti bakunzi muzindukanye natwe mu biganiro vya kino gitondo kuri mikro muri kumwe na Jewe Diane nini nahazwi amakuru tubafitiye kuno wa mbere tuyahera kuyagezweho irya nino kwisi na mugenzi wacu Aloyize Bigirimana
mwaramutse diane turayahera muyavugwa muri afurika y'epfo jacob zuma yahoze arongoye afurika y'epfo yavuze ejo ku munsi w'imana ko atariko arishikana ku butungane ngo afungwe amezi cumi n'atanu yakatiwe ku byaha bya ruswa nk'uko yabitegetswe na sentare yabivugiye kumuhana iwe nkandira ni mu ntara ya kwazulu natale jacob zuma w'imyaka mirongo irindwi n'icyenda yabwiye abanywanyi biwe ko uburenganzira ahabwa n'ibwirizwa shingiro bwahungabanijwe n'abacamanza ba sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro yaciriwe uwo munyororo kubwo kwanka gutanga ibyemeza yasabwe n'abariko baramutohoza ko ku cyaha cyo kurya ibiturire yagirizwa igihe ntarengwa yari yarahawe cyo kwishikana ku butegetsi cyarangiranye n'ejo ku munsi w'imana abategetsi b'i vatikani bavuze ko ukubaga amara papa francisco kwabereye mu bitaro i roma kwagenze neza nk'uko byari byarateguwe ubutegetsi bw'i vatikano ariko nta byinshi bwashimye kuvuga ku kuntu papa francisco amerewe umuvugizi wiwe mateo bruni ntiyavuze ikiringo ibyo bikorwa byo kumubaga byamaze cyangwa uko byagenze muri rusange bruni ntiyavuze kandi nimba papa yaciye agarukana ubwenge inyuma yo guterwa umuti wo kumusinziriza anesitezi mu gifaransa cyangwa ikiringo atekanya kuzomara muri ibyo bitaro muri filipine abasirikare hafi mirongo ine na batanu barapfuye abandi baharugwa mu macumi barakomereka mu isanganya y'indege y'igisirikare yahiye irimwo abasirikare inyuma yo gutakaza inzira iriko irururuka mu bumanuko bw'ico gihugu nk'uko byavuzwe n'abategetsi major general william gonzalez umutegetsi mu gisirikare ca filipine yavuze ko abasirikare hafi ijana bari muri iyo ndege bari bagizwe ahanini n'abari bahejeje amashuri ya gisirikare
washington ijwi rya amerika ambasade ya leta z'ubumwe za amerika muri afghanistan yavuze ejo ku munsi w'imana ko amerika atamugambi ifise wo kugara iyo ambasade n'aho ibitero by'abatalibani birushiriza kongerekana mu gihugu amerika itanze iki cyizere ku makuru yashyikirijwe ko iriko iritegura gutahukana n'abakozi bo muri iyo ambasade iri i kabul ibiro vya ambasade ya amerika vyanditse bivuga ko icuguruye kandi ariko izoguma kandi izogumana abakozi benshi bazobasha gukora ibikorwa byose hamwe na leta ndetse n'abanyagihugu ba afghanistani ubwoba mu banyafghanistani bwariyongereye kuva ku munsi wa gatanu w'indwi iheze igihe abategetsi ba amerika batangaza ko abasirikare bari mu runani mvamakungu bari mu ikambi y'ibagrame bavuyeyo bose general austin scott miller ahagarariye igikorwa cyo gutahukana abasirikare yavuze ko abatalibani barushiriza bigarurira uturere kandi biteye ubwoba ku munsi wa gatandatu abasirikare ba leta ya afghanistan barenga amajana atatu barahunze imigwano bahungira muri leta ya takijistani ihana urubibe na afghanistani igihugu cya pakistan cyashikirije ejo ku munsi w'imana ko gifise ivyemeza hamwe n'amakuru y'iperereza ko igihugu kibanyi bidacana uwaka c'ubuhindi arico kiri inyuma ya bombe yaturikijwe mu modokari ihitana abantu batatu na mirongo ibiri na babiri bakomeretse hari mu kwezi guheze mu gisagara ca lahore ni mu buseruko bw'igihugu umuhanuzi ajejwe umutekano mu gihugu hagati moed yusuf yavuze ko umuntu ari ku isonga ry'icyo gitero cyabaye ku itariki ya mirongo ibiri na gatatu y'ukwezi kwa gatandatu ari uwo mu iperereza ry'ubuhindi kandi aba muri icyo gihugu
Aloise Bigirimana urakoze kuri aya makuru yose waduteguriye ukawuhejeje kudushikiriza aya n'ayandi nibutse abakunzi b'ijwi rya Amerika ko bashobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radio yacu voa akaburungu com inshuti bakunzi bacu nongere ndabashimire ko mwandanya kumviriza ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda dusamiranira na kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ya radiyo ijwi rya amerika no kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose incamake y'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari ubu naho mu gihugu cy'u burundi leta yahagaritse icukurwa ry'ubutare bwitwa terrar abacukura inzahabu nabo bahabwa gasopo nta biharuro bihambaye dufise biva mu butare kuko abantu benshi baje kwimba ubutare mu burundi bakoze batwiba tubaretse twosanga isi y'uburundi bayuguruye bakayisiga irangaye tukabura n'ivu ryo gufurira ibyo binogo uyakwera n'inzembe niko none uyu n'umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Alangiyome Bunyoni iyo nkuru co kimwe niyerekeye u Rwanda rwemeza ko rugiye kuronka uruganda rukora imiti n'incanco turazigaruka ko handi hato mube hagufi y'amaradiyo yanyu nongere ndabahe bwakeye nongera ndabipfuriza ikaze mu makuru yo kuri uno wa mbere mu gatondo amakuru yacu cyahera mu rwanda aho ico gihugu ejo kwa mungu cahimbaje umunsi wo kwibohora perezida paul kagame mu ijambo yashikirije ku mbonesha kure y'igihugu yasavye abanyarwanda kwirinda covid ya cumi n'icenda gusumba uko vyahora bivuye ko ibitigiri vy'ubwandu bibandanya kuduga perezida w'u rwanda paul kagame mu ijambo ryiwe yijeje abanyarwanda kuzobona uruganda rukora inkingo n'imiti mu minsi iri imbere ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu asumta kaboyi nta birori byabaye kuri uyu munsi wo kwibohora wabaye ku nshuro makumyabiri na karindwi kubera covid cumi n'icyenda ikomeje kwiyongera mu rwanda gusa umukuru w'igihugu yagejeje ku banyarwanda ijambo ryanyuze kuri televiziyo y'igihugu aho yasabye buri wese kwirinda kurusha uko yabikoraga mbere uyu mwaka ntitwashoboye kwizihiza isabukuru yo kwibohora uko bisanzwe ni nayo mpamvu tugomba gukomeza urugamba rwo kurwanya ubwiyongere bwa covid muri iki gihe ubu ni ngombwa ndetse ni ngombwa cyane ugereranije n'ibihe byatambutse gukurikiza ingamba zishyirwaho na minisiteri y'ubuzima n'ibindi bigo hagamijwe gukumira ikwirakwizwa rya covid no kurokora ubuzima bw'abanyarwanda umukuru w'igihugu asabye abanyarwanda kurushaho kwirinda mu gihe imibare y'abandura umunsi ku munsi ikomeje kuzamuka ari nako ihitana abatari bake kuri uyu wa gatandatu minisiteri y'ubuzima yatangaje ko ku munsi umwe gusa abantu magana inani mirongo icyenda n'umunani aribo banduye covid cumi n'icyenda cumi na babiri ikaba yarabahitanye kuri uyu wa gatandatu nubwo iyi mibare ikomeje gutera impungenge batari bake perezida kagame yahaye abanyarwanda icyizere ku iyubaka ry'inganda zikora inkingo n'imiti kurwanya no gutsinda covid ni imwe mu nzira yo gukomeza ibikorwa byo kwibohora muri iyi minsi tugiye kubona izindi nkingo zidufasha kongera ubwirinzi bw'umubiri duhereye ku barusha abandi ibyago byo kwandura covid turifuza n'uko zigera ku banyarwanda benshi uko bizagenda bishoboka ariko mu rwego rwo kwigira turakora ibishoboka byose ngo twubake ubushobozi bwo gukora inkingo n'indi miti mu rwanda ibi bizagabanya guhora twiringiye imiti ituruka hanze y'igihugu itabonekera igihe cyangwa itangwa hagendewe ku zindi nyungu ariko birasaba igihe kandi tugomba kwihangana hagati aho buri wese afite uruhare runini mu kuba maso no guhindura imikorere kugira ngo tubashe kugabanya ibyago byo kwandura virusi yandurira mu mwuka mu cyumweru gishize nibwo leta y'u rwanda yasinyanye amasezerano n'umuryango w'ubumwe bw'i burayi amasezerano afite agaciro ka miliyari eshatu na miliyoni magana atandatu mu mafaranga y'u rwanda amasezerano yo gufasha u rwanda mu rugendo rwo kubaka uruganda rukora inkingo u rwanda ruri mu bihugu bitatu byatoranijwe ku mugabane wa afurika ko hazubaka uruganda rukora inkingo za covid cumi n'icyenda uretse rwo ahagaragara n'igihugu cya afurika y'epfo na senegal umunsi wo kwibohora wahuriranye no gutaha umudugudu w'icyitegererezo wubatse mu kinigi mu karere ka musanze mu ntara y'amajyaruguru ni ku nshuro ya kabiri u rwanda rutijihije umunsi wo kwibohora kuvaho icyorezo cya covid cumi n'icyenda kigereye mu gihugu imibare itangazwa na minisiteri y'ubuzima igaragaza ko abantu ibihumbi mirongo ine na kimwe magana atandatu mirongo icyenda na batandatu ari bo bamaze kwandura covid cumi n'icyenda muri bo abantu ibihumbi makumyabiri na birindwi magana atandatu na batandatu bamaze kuyikira mu gihe abagera ku bihumbi cumi na bitatu magana atandatu makumyabiri na batatu bakiyirwaye naho magana ane mirongo itandatu na batanu ari bo imaze guhitana usibye ijambo ry'umukuru w'igihugu yagejeje ku banyarwanda nta bindi birori byigeze bibaho kuri uyu munsi wo kwibohora asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali Asumta Kaboyi urakoze mu Rwanda turaza gusubirayo handi hato ariko imbere yaho tubanze tuje mu Burundi aho leta yahagaritse icukurwa ry'ubutare bwitwa terrar abacukura inzahabu nabo bahabwa gasopo ubushikiranganje bw'ubutare n'agataka busigura ko sosiyete yimba ubwo butare buri hake ku isi itubahirije amasezerano bagiranye hido n'ido y'ibi byose na mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru umushikiranganji w'ubutare n'agataka yandikiye amasosiyete atandukanye harimo Rainbow yimba ubutare bwa terrar mu gifaransa ahitwa mu gakara mu ntara ya bujumbura ayabwira ko amasezerano amasezerano bagiranye na leta ahagaritswe umushikiranganji Ibrahim Wizeye yanditse mu ikete ijwi rya Amerika rifitiye ikopi ko yabisabwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu iyo sosiyete y'abongereza yagirizwa ko itubahije amasezerano yo kwimba ubutare bwa terrar kubudandaza no guterera mu kigega ca leta ayo makosa umushikiranganji wa mbere yaheruka kuyabwira abashingamateka arengeme bunyoni yemeje ko amasosiyete acukura ubutare cane cane ubwa terrar yahombeje igihugu mu myaka itanu iheze tugiye kubishyuza ubwa mbere haciye nk'imyaka ibiri itatu nko mu gakara bavuze ngo ahubwo twasanze twarihenze ngo metode twakoresheje ngo nta butare turonga twavuga ati mwe ku mwaka ku mwaka niba uri buri mwabwirizwa gutanga kontribisiyo y'ibihumbi amajana atanu by'amadolari none ko imyaka ine iheze atacu muratanga mugabo twumvirije buruse yabo y'i londres tukumva bavuga tererare z'i burundi mugabo zikavugwa londres dushyize ngaha mu burundi tukabura ikintu ku nkoko tuvuga tuti rero ntimusubire nta na janti izogenda tujya tubona abasha barahiye cyuma ngo ahubwo twari twimirije ngo ku egisiporuta ngo itoni mirongo irindwi na zitanu kuri irindwi ngo mu ndwi iza ngo tu egisiporute ngo itoni ijana ngo none ibintu bizoca bikomera eh kumbe mwari mufise amatoni ahari yuko egisiporuta mwatubwiye yuko atacu mwaronse mu kurindira ko mwisigura kuri ibi byose mwakoze by'amakosa nta kintu na kimwe musubira ku egisiporuta kuri mikoro y'ijwi ry'amerika ishami oricom rirwanya ibiturire n'isesagura ry'amatungo ya leta ryashikirije ko igihugu gihombera uburyo bwinshi mu masoko ya leta atangwa hadakurikijwe amategeko gabriel fiyiri atwara oricom aributsa amasoko iryo shami riheruka gukora ko amatohoza harimo ayo yimba ubutare ko arimo ubunyonyezi ibi byo gutanga ama amapasiporo impapuro z'inzira n'izindi ibi bita impushya zo kugendesha imodoka kontorore tekinike ni ukuvuga gusuzuma ko imodoka zikomeye aha nocanja no mu masoko yo mu butare batanga amafaranga kandi nahone agaca yigira mu mifuko y'abantu ntiyigera ajya kuri konti generale de trezor kubera ibintu by'amakomisiyo n'ibiturire bigenda ku ruhande mu mifuko y'abantu kasiterite wolframite ibi bijyanye na terehare koruta na nikere inyungu z'abantu kudakoresha ku mugaragaro clientelisme favoritisme n'ibindi n'ibindi n'ibindi n'umushikiranganji wa mbere aremeza ko atabiharuro kanoni bihari byerekana ingene leta yungutse kubera ico gisata c'ubutare n'inzahabu avuga ko harimwo uruhombo kandi ko abakora muri ico gisata bakorera mu gifuri nta biharuro bihambaye dufise biva mu butare kuko abantu benshi baje kwimba ubutare mu burundi ubu twarabahaye amamizandomeri yo kubahagarika bakoze batwiba tubaretse twosanga isi y'uburundi bayuguruye bakayisiga irangaye tukabura n'ivu ryo gufurira ibyo binogo kuko uyakwera n'inzembe niko nobivuga abagwanya ibiturire nabo bifuza ko itangwa ry'amasoko ya leta cane cane y'ubutare vyosubirwamo maze amategeko agakurikizwa ku neza y'igihugu usanga leta n'abanyagihugu atana kimwe bahanoba ari ibintu bitungisha abantu gusa arico gituma rero twebwe tusaba neza yuko eh, ibintu byosubigwamwo dushimira umukuru w'igihugu kubona yafashe ingingo yo kubihagarika ibi byo gukingira itunga ry'igihugu twikifuza yuko co bikorwa ca leta yose kugira ngo abasuma batuzwe batebomoke inzahabu zishoka ni nyinshi cyane zitirirwa uburundi mbwa amafaranga yacaja ntawuziya ahariho isosiyete Rainbow yishuye umushikiranganji ko yemeye ingingo yafatiwe gusa irahakana ko yahombeje leta nyabuna ikavuga ko nayo nyene yakoze ihomba uburundi bwatanguye kwimba ubutare bwa tererare mu gifaransa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ikinyamakuru cyitwa statista.com candikirwa mu budagi gikunze gushira habona ibiharuro bifatirwa ko cane cane ku butare cerekana ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda uburundi bwari mu bihugu icenda vya mbere ku isi biri mu butare bwa tererare bwinshi muri afurika kikaza mu kibanza ca mbere abagwanya ibiturire n'isesagwa ry'amatungo ya leta batangazwa n'ingene ico kibanza ciza ku isi kidatuma uburundi buharonkera amafaranga menshi y'agaciro Pierre ni inkuru Kigali ku bw'ijwi ry'Amerika ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda dusubiye mu rwanda nk'uko nari nabyemeye hari umurwi w'abasenatori n'abadepite ba leta zunze ubumwe za amerika wongeye kugaragaza impungenge batewe n'ipfungwa ry'umunyepolitiki atavuga rumwe na leta y'u rwanda paul rusesabagina mikete bandikiye umushikiranganji ajeje imigenderanire ya amerika n'ayandi makungu anthony blinken bamusabye gukoresha inzira zose za diplomasi zishoboka paul rusesabagina atarekurwa mugenzi wacu temisokle mutije jima ari mu burasirazuba bw'u rwanda yasomye ibiri muri iryo kete ry'abasenateri n'abadepite ba leta zunze ubumwe za amerika maze adutegurira ino nkuru iyo baruwa bigaragara ko yanditswe mu mpera z'ukwezi gushize kwa gatandatu igashyirwaho umukono na basenateri n'abadepite bose hamwe mirongo ine n'umwe iributsa ko mu kwezi kwa cumi n'abiri k'umwaka ushize hari indi baruwa abadepite n'abasenateri mirongo itatu na batandatu bandikiye perezida w'u rwanda paul kagame bamusaba gusubiza paul rusesabagina muri amerika kongera guhura n'umuryango we abo bakagaragaza ko na n'ubu bagitewe impungenge n'uburyo bunyuranyije n'amategeko leta y'u rwanda yakoresheje mu gufata no gufunga rusesabagina cyo kimwe n'amakuru aturuka mu muryango no muri fondasiyo ye ko leta y'u rwanda yamwangiye kubona ubwunganizi mpuzamahanga ikanakomeza guhonyora uburenganzira bwe ku biganiro agirana n'abamwunganira b'imbere mu gihugu izi ntumwa za rubanda zivuga ko umucamanza uburanisha urubanza rwa rusesabagina yanze kumurekura by'agateganyo ahubwo abategetsi ba gereza bagahitamo kumufungira mu kasho ka wenyine amasaha agera kuri makumyabiri n'atatu ku munsi bakanakomeza kumwima imiti yandikiwe na muganga bati benshi muri twe twahuye n'abo mu muryango we ndetse n'abamushyigikiye batubwiye ko rusesabagina yaba yarakorewe ibikorwa bibabaza umubiri mu gihe cy'ibazwa rye iri tsinda ry'abasenateri n'abadepite rivuga ko ikirenze kuri ibyo bakimara kohereza ibaruwa ya mbere bandikiye perezida w'u rwanda kagame umuyobozi wa kaminuza ya st mary i san antonio muri leta ya texas yagaragarije urwego fbi rushinzwe iperereza muri amerika impungenge atewe n'ibikorwa by'ubutasi by'abakozi ba leta y'u rwanda kuri iryo shuri ni nyuma y'aho abadiplomate ba leta y'u rwanda ngo baba barihaye uburenganzira mu buryo bunyuranyije n'amategeko ku nyandiko yo kuri murandasi y'ikiganiro cyari cyakorewe muri iyo kaminuza ku birebana n'ifatwa rya rusesabagina bati iyo myitwarire irashimangira ibikubiye muri raporo y'ikigo freedom house ivuga ku bikorwa mpuzamahanga bya leta y'u rwanda byo gukomeza kubuza amahwemo abayinenga hirya no hino ku isi aba basenateri n'abadepite baributsa bwana Anthony Blinken ko yari yabijeje mu nyandiko ko ubutegetsi bwa Biden na Harris buzakora ibishoboka bwana Rusesabagina akaburanishwa mu buryo buboneye kandi bunyuze mu mucyo bati tukwandikiye tugusaba ibisobanuro birambuye ku by'ubutegetsi bwaba bumaze gukora ku iburanishwa riboneye rya Rusesabagina kugeza ubu n'igisubizo cy'abategetsi b'u Rwanda abo bakavuga ko mu kibazo cya Rusesabagina hari byinshi na n'ubu bitarasobanuka bati niba intumwa idasanzwe y'ibiro bya perezida ku birebana n'ibikorwa by'ifatwa bugwate ikiyoboye ibikorwa bya minisiteri y'ububanyi n'amahanga mu gushaka uko rusesabagina yarekurwa dukeneye kumenya umusaruro ibikorwa by'iyo ntumwa idasanzwe bimaze gutanga ku muhate wa leta zunze ubumwe za amerika kugeza ubu izo ntumwa za rubanda muri amerika zivuga ko bitewe n'uko ubutabera bw'u rwanda bukomeje guhonyora uburenganzira bwa rusesabagina bwirengagije ibyo bwasabwe n'ubutegetsi bwa amerika ko agomba guhabwa ubutabera buboneye zikeneye kumenya niba mu gusubiza kuri ibyo hari icyo leta ya amerika iteganya gukora cyane cyane mu mibanire y'icyo gihugu n'u rwanda bagasoza basaba bwana Anthony Blinken gutanga ibisobanuro ku bikorwa minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya Amerika ku bufatanye n'izindi minisiteri yaba irimo gukora mu gukumira iterabwoba ibuzwa amahwemo n'ihohoterwa byakwibasira abandi banyarwanda baba muri Amerika nkasoza nibutsa ko nubwo yivanye mu rubanza avuga ko nta butabera yizeye mu gihe uburenganzira bwe butubahirizwa bwana Paul Rusesabagina yasabiwe n'ubushinjacyaha gufungwa burundu igihano kiruta ibindi mu Rwanda ni mu rubanza riganwamo n'abahoze ari abayobozi n'abarwanyi b'umutwe wa FLN ashinjwa gushinga no gutera inkunga mu bitero bihungabanya umutekano ku butaka bw'u Rwanda ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda uyu ni wa mwanya w'amakuru y'imikino na siporo turahera mu gihugu cy'u burundi aho imirwa ya rukinzo sos brothers na je intwari ariyo izokina igice cya kabiri gishira icya nyuma mu ihiganwa ry'uburundi muri handball muri basketball naho umurwi w'urunani ugiye kuzuramenyerezwa na hishard patrick wizuruvugo desire hatungimana ibi byose yabiduteguriye mu gikombe cya basketball citiriwe uwahoze arongoye Burundi Petero Nkuru nziza umugwi w'urunani kuruno w'Imana wirahiye Kerne bigoranye cyane mu mwanya w'inyongera ku manota 66 kuri 62 mu mwanya watekanijwe n'amategeko iyo migwi yose yaranganya ku manota 58 kuri 58 kuri uno wa mbere umumenyereza mushasha w'urunani Richard Patrick Ngwizuruvugo aratangura akazi muri uwo mugwi inyuma yo kwirabira uko umugwi agiye kumenyereza wifashe amenyesha ko byinshi ari byo gushima navuga ko umwanya ni ekipe nziza ni ekipe ishoboye gusa ndumva yuko ni ukongeramo jisite amaraso yandi mashasha ashanja abantu bafite esiperanse bagize iki uburyo dukosora tutumerere dukeya ariko ni ekipe nziza ukeneye gusa utuntu duto duto dukosora kubera n'abasanzwe hariho sitafu tekinike ikomeye y'abantu babizi ndumva yuko tutabye ko dukora amantarama ndibaza ko ari ibintu byinshi tuzohindura ni abana batoyi aba ariko abari bariho kare bari bafite esiperanse bari bazi ibyo bari barakora mu kazi amabana nabo ukarageza ukabamotiva ukababwira ukabereka bamwe umuvyeyi kubera ari mwantere nk'umuvyeyi ndibaza uko uguma umuganiriza cyane uko uguma umuhindura amastrategie biki kandi n'amahirwe ko ariho n'ama match jeshike muri ama match biroroshe yuko umuvyeyi azogera na championa umugumaze gukosora byinshi ihiganwa naryo ry'uburundi rya handball kuri no w'imana ryarigeze mu gice kane gishiri cya nyuma urukino rwari rurindiriwe n'abantu benshi rwahuje muzinga umugwi w'igisirikare na SOS umugwi w'ishuri gisumbuye abo banyeshuri bakaba baratsinze abasirikare ku bitsindo mirongo itatu na bibiri kuri mirongo ibiri n'icyenda umumenyereza wa sos amenyesha ko iyo ntsinzi itari yoroshe ati mu kibuga basa n'abanganya icyo twabatsumbije simvuga ko ari kininiya cyane ariko twabatsumbije tactique de defense yatumye dushobora kuneutraliza abakinnyi babo bakomeye bigatuma tudashobora gutsindirwa ibisindo byinshi rero twakoze kandi twakoresheje ubuhinga bwinshi bwo kwataka aho mwabonye yuko amakombinezo akomeye cyane n'amakungufu menshi byerekanye ko umugwi wacu twabasumbije ku rwego rwo hejuru mu mugwi wa muzinga hoho ubu ngo ni ukwitegurira ihiganwa ry'ibujumbura rigiye gutangura inyuma y'izo nkino z'uburundi bwose umumenyereza w'uwo mugwi amenyesha ko agakosa gato bakoze ariko kabakoze ko habaye gutagaza umupira kw'abakinnyi b'iwanje icyo gana umuntu wese ngaho yakibonye icyo nyine ubwo utakaje kuko ubona tugeze univo ya defanse murabona yuko sos yayankako irengana ni ikintu ubona cyabaye intambamye ku mugwi wacu wa muzinga nko mu mikino yose y'urukino rurangiye umuntu arabona aho atarusa inguvu imyezo kuri kare zishakosora nimba ari umukiriya byavuye ko ari gutagaza umupira ari defanse yamugoye hari abaho byagebege ntabwo tugukosora imyezo kuri kare mu zindi nkino zabaye rukinzo yatsinze eagles ku bitsindo mirongo itatu n'umunani kuri mirongo ine n'umunani brothers nayo itsinda avenir yorohewe cyane ku bitsindo mirongo itandatu na kimwe kuri cumi n'indwi Desire Tungimana Kigali ijwi rya Amerika Desire rikucokorerwa mu ngata na mugezi wacu Jean Claude Munyandinda wagiye kutubwira amakuru agezeho mu gisata ca sport mu gihugu c'u Rwanda kuri wa mbere tariki ya gatanu nyakanga nibwo abakinnyi bagomba guhagararira u rwanda mu mikino olympique izabera i tokiyo mu buyapani baza gusoza umwiherero urimo kubera inyamata mu karere ka bugesera muri iyi mikino olympique izatangira ku itariki ya makumyabiri na gatatu muri uku kwezi kwa karindwi u rwanda ruzaseruka mu mukino wo koga gusiganwa ku magare gusiganwa ku maguru haresha n'ibirometero bitanu ndetse no muri marato umukino wo koga abakinnyi bazahagararira u rwanda ni alfonsina gahozo na erwamani raguha bazarushanwa mu gukubita umusomyo ku ntera ya metero mirongo itanu mu gusiganwa ku magare abazase guserukira u Rwanda mu mikino Olympique y'i Tokyo ni Moise Mugisha Joseph Areruya na Didier Munyaneza ku birebana no gusiganwa ku maguru urugendo rw'ibirometero bitanu Marthe Yankurije niwe uzahagararira igihugu muri iki cyiciro mu basiganwa intera y'ibirometero mirongo ine na bibiri cyangwa marato byari byiteze ko u Rwanda rwagombaga guhagararirwa n'abakinnyi babiri aribo John Hakizimana na Felicien Muhitira uyu nguyu Felicien Muhitira ariko mu cyumweru gishize yahagaritswe n'ubuyobozi bwa komite Olympique y'u Rwanda buvuga ko yarenze ku mabwiriza yo kwirinda virusi ya corona agasohoka mu mwiherero Felicien Muhitira bakunze kwita amagare yamaze kwandika ibaruwa isaba imbabazi agasobanura ko impamvu yavuye mu mwiherero ari uko yari agiye kunywa imiti ya gakondo imufasha koroshya uburwayi bw'amarozi amaranye imyaka makumyabiri tunyarukiye mu mukino w'intoki wa volleyball ikipe y'igihugu y'u Rwanda y'abakobwa batarengeje imyaka makumyabiri yamaze kugera mu Buholandi aho igiye kwitabira irushanwa ry'igikombe cy'isi mu muhango wo guhereza ibendera ry'igihugu aba bakobwa baserukiye u Rwanda umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri ya Siporo Didier Shema Maboko yasobanuye ko ubuyobozi bwa siporo butazahwema gutera inkunga umukino wa volleyball ni igaragaza yuko rero amakipe dushyigikira kandi tugomba kuyashyigikira mu gihe hari ibikorwa bagomba kwitabira kugira ngo bahagarare igihugu ikindi kandi ni uko muri volleyball mu mikino y'ikipe y'igihugu ari mu bagabo no mu bagore ni uko mu gihe ari karandiriye kandi noneho hariho imikino tugomba kwitabira twe nka minisiteri turari kugira ngo dufatanye kandi tubafashe kugira ngo bitabire kuko iyo dufite abakinnyi dufite abagomba guhagarara igihugu nta mpamvu tutagomba kubashyigikira ku ruhande rw'ishyirahamwe ry'umukino wa volleyball mu Rwanda FRVB ngo imyiteguro y'iyi kipe y'igihugu y'abangavu yabaye nta makemwa twumve perezida w'iri shyirahamwe Rafael Ngarambe watangiye yifuriza intumwa z'u Rwanda kuzagira urugendo ruhire muri iri rushanwa ryo guhatanira igikombe cy'isi muri volleyball y'abakobwa batangije imyaka makumyabiri rizabera mu buholandi no mu bubirigi amakipe cumi n'atandatu y'ibihugu niyo azaseruka akaba agabanyije mu matsinda ane mu itsinda rya mbere harimo ubuholandi brezil repubulika ya dominikani n'u rwanda itsinda rya kabiri rigizwe n'ububirigi cuba serbia na argentine amakipe ari mu itsinda rya gatatu ni pologne thailand turukiya na leta zunze ubumwe za amerika mu gihe mu itsinda rya kane dusangamo uburusiya ubutaliyani belarusi na misiri ikipe y'igihugu y'u rwanda ya volleyball ku bakobwa batarengeje imyaka makumyabiri iyobowe n'umutoza christophe mudahinyuka naho intumwa z'u rwanda zihagarariwe na eric nsabimana bita mashine akaba ari visi perezida wa mbere mu ishyirahamwe ry'umukino wa volleyball mu rwanda frvb yari claude munyandinda i kigali
bakunzi ba radiyo ijwi rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominoteri de la voix de mikeno ibunagana ku murongo wa fm mirongo icyenda n'icyenda n'ibice birindwi radiyo ngoma ya mani yo mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo urunani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo yo mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo icyenda na kane n'ibice bine radiyo kominoteri la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mu mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice zeru naho ku badukurikira muri mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi rya amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru
radiyo ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti mwarimu duteze amatwi aha niho duce tuba turabangiriye amakuru n'ibiganiro byacu byo muri iki gitondo ibiganiro byari biremeshejwe na joy diana ninahazwe dushimira abagize uruhara bose ngo bitegurwe zongere bashikire muri bo harimo fasil gebehu yegeranije amajwi yacu ku izina rya bagenzi bacu tubikebanuye tubifuriza kwandanya muranirwa mu byo murimo byose ahaje turaza kongera mu yandi makuru azobagezweho mu masaha ari imbere mugire indwi nziza iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
muvugire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izaho indwi gushika izaho indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.